all right to my people and oh, I welcome back onto this channel okay no be small something no oh. hmm many things they happen oh. still on the matter yoruba nation no going back eh. exactly waiting bill and exactly waiting the people they talk about all right my people onto this one hmm, many people don't come outside they eh, don't they talk um, say like this like this so either them like them or not to say now our chief sunday Igboho na him go remain our man in fact eh, e go continue to remain our hero and na so e come be oh, if una local oh, wetin Chief Sunday Igboho don do unto dis Yoruba nation my brother my sister you go know say dis man don try well well e no easy ah ah e don tey wey i dey talk dis one say hmm as far as Chief Sunday Igboho is concerned oh, unto dis Yoruba nation na God na him call am to come support this movement and then if anybody, people still they come outside they say hmm they won't bring this man down my brother my sister i tell you <laughs> in fact i they confirm am like this like this so say this set of people where they talk this thing then no go ever ever succeed now so it be onto oh, this level all right so, oh, hmm, with the news where they reach also oh, many things uh, they fly around uh, you get one man whether they call it um uh ah, waiting be man himself that they call am and amiolom afa jamiu na him dem dey call am hmm dis man come outside e come dey talk plenty things eh, against the chief sunday igbowo hmm actually come out as dey come support eh, gani adams wey call o oh, chief sunday igbowo say chief sunday igbowo na him kpayi bola ige na him do this. na him do that. Eh, hmm when he come suppose come out wey come say make this man come give a owa See that this man come come outside as e dey give owa See e come dey talk talk wey team be say e no even uh, favour chifusunde igbowo e con dey talk like say im dey support wetin gani adams bin tok. Oh. now everybody don come outside say which kind thing be dis say if you know say you wan come outside to come solve matter you must shine your eyes, so you must know waiting. you want solve you must use your brain <laughs> the people say if you don't say you want solve matter you must use your brain and make you use your sense to take talk Waiting, it e go better and it e go make sense now the yoruba people don't come outside They let this man They understand say like this like this So, oh um hmm. the you go fit come outside you come dey talk say uh, this one do this one this one do this one you need to sit down well sit down gidigba to reason wetin dey right and uh, wetin dey wrong yes so wetin wetin dey happen hmm, this man wey dem dey call him gani adams don come outside dey come talk many many things about chief sunday igbowo wey everybody don actually understand and everybody don hear according to wetin in turkey you don talk many tins how ah, igbowo take eh, be bad person wey be say e even talk. say make all the yoruba people make dem no dey lis ten to chief sunday igbowo say that man wey dem dey call the chief sunday igbowo say him no get a better thing to do for the yoruba people. say na just deceive. save dey save e dey dey save di you can imagine maybe somebody come outside they talk this kind big big lie we be say all the yoruba nation agitator hmm, we already know waiting they sup we already know waiting they happen say chief sunday but now nah, god sent why you gone they come outside they repeat this kind thing waiting you mean by that okay and then now you don't so much spoil it, the name of chief sunday but what? you can imagine they can't talk say eh, chief Sunday. some people can't talk say chief sunday but no supposed to go carry uh, Gani Adams go court o. Oh. Of which before now with the news we don reach us Chief Sunday but Igboho don't, they don't even give for this man whether they call Gani Adams say 48 hours say make him go talk uh, wetin really happen say if na mistaken, in take talk the thing where im talk about chief sunday igboho say make im let people understand say this thing where i talk o oh, na slip of tongue. Eh after dem wait wait dem see say dis man no even serious e no even ready to talk wetin im talk o e no to retract wetin im talk say make una no vex o e no dey feel any remorse at all you no even come outside to say make people no vex or make chief sunday igbowo no vex say na mistake o oh. say this thing wey im tok o say e don even tey wey im tok am say that time wey im even tok amsef im no know wetin enter inside am so that if peace for reign but this man no come outside to come tok anything unto that level and wetin you con expect make chief sunday igbowo do when you come outside say you wan spoil somebody name so you expect make that person come see say okay o oh, uh, this thing wey you talk of since you no come outside dey talk come apologize so make the man come quiet make e come dey look you who does that? na image of sunday gboo come come outside dey say okay since e don be like this. you no wan come outside meaning you ready spoil me you ready talk a wetin be say i no do no wahala i go carry you go court o oh. na im make chief sunday go carry dis man go court o oh. now some people wey be say dem no dey reason well e con dey come outside e con dey talk say eh why this man go do like this? but definitely we know say all those ones wey dey come outside dey talk that thing. na enemy of progress eh. dem be enemy of chief sunday igbowo in fact eh, dem be enemy of yoruba people because each sunday igboho na person wey be say everything wey im day after now to make sure say all yoruba people get better life all of us know wetin dey happen for yoruba land wey be say dem dey kpai pipo up and down and the only person wey come come outside say no This thing wey una dey do e don too much make una stop all the kpai make una stop all the magomago make una stop all the kilikili wey be say una dey kill our people make una stop all the bad bad thing wey una dey do for our land na that kind person i go come talk say make him no talk di thing wey be say e go make im name no spoil na im make am quickly go for court o oh, go clear the people say hmm. make dem drag this man make he come outside come talk everything bad thing wey e talk about am make he come clear am how e take happen now the afa eh, wey be say dem dey call o àmì ọlọ́run kan come outside everything wey the afa talk e no even enter at all e, e no gel at all so now the people come see say okay wetin this afa dey do be say im dey support one side and dey dey leave the other side and the side wey be say this man dey support na the side of uh, gani adams and uh, e come dey leave the side of uh, chief sunday igboho now dem come talk am um, say um say chief sunday igboho saying na just entertainer He say na noise im just dey make according to wetin gani adams don tok before many bad bad tin wey he talk about this man wey be say he just dey on im own wey he dey find way to make sure say the yoruba people get a better life now everybody don come outside say why you go dey talk say this man say na so so noise im dey make why you go dey talk say this man just dey disturb you say all the thing wey e dey tok e no make sense and di people come come outside dey talk say if you say this man dey make make noise e better make e make noise to let di people know wetin dey happen The to let the people know the bad bad thing wey dey happen for yoruba land if you e no make noise how people go take know say some people dem dey kpai people. how some people go take know say dem dey carry our people. dey tiffy tiffy our people. dey even dey stop our people to go to their farmland now na all dis tin wey be say everybody come come outside say all dis people wey dey talk this tin dem no know wetin dem dey talk. you say you no know say if you no create awareness eh, how people go take know wetin dey sup for your yard eh? na all this tin na everybody come dey talk? o oh, say hmm why all dis people go come come outside eh? come dey support something wey be say dem no suppose support now somebody don come out say that afa wey dem dey call you afa jamiu aka ami olorun im must go to learn very very well make e learn how to present matter when e don reach this kind situation yes so now e can't talk say all the people where you think say you they talk to wey then they hear you think say all those people they no know wetin dey inside scripture I be no know say all those people. I be no know say those people sef They know all this scripture pass you so make you know the kind thing wey you dey talk make you always learn to dey talk the truth See because truth na something wey be say go carry person go far now the people don come outside say shey you no know say hmm, good name according to wetin di adage don talk. you say good name is better than silver and gold now if you con spoil the name of a chief sunday igbowo we no dey even dey talk about now wetin the future people go don tok now of which you sunday igboho don earlier come outside come talk. say the reason wey make am go to court to, to drag this man wey dem dey call gani adams na because of the future of im children say this tin wey im tok now say make e come reach im future People go come dey use am dey cause im children dey come dey say no be una papa dem say e kill ebola ige abi no be na papa dem say im kpai dat man dat year na come dey dey here come dey make noise na father na apànìyàn of which Sunday Igboho no be apànìyàn so na all these things make Ichifu Sunday Igboho come outside say okay if that is the case if that is what these people are talking about oh, uh, since me i no do am i must drag am to court o oh. yes So oh, and uh, this one be say as human being dey dem no fit call you thief make you come quiet of which you no be thief o if you know say you no be thief you go come outside to come let the people know say no i go drag that person wey call me thief o di person must come outside to come clear am how i take thief im property or where e see me wey i thief for something na exactly wey chief sunday igbowo do be this. o oh. wey he come come outside wey somebody come come outside wey come call himself for afa jamiu e no come talk the right thing now people come dey tok say wetin dis afar suppose talk. be say im suppose as e reach dat place wey e go do waasi wit eh, eh, gani adams im suppose talk. say okay fine even you baba igba gani adams you do something wey be say you no suppose do at agbalagba you suppose carry all these things along and dey carry the people along for peace to reign at least no matter what as you be agbalagba so you must be able to calm down and uh, put things in order say if you don do that, thing then peace go reign of which everybody know say hmm the thing wey this man uh, gani adam stand for e different for wetin People dey think according to the news wey dey reach us many many things. na im we don hear unto this matter. of which dem don talk. am say good name is better than silver and gold now you no fit come spoil my name call me thief ma come quiet come say okay eh, since i no thief no wahala i no go come outside come drag you because if i no come outside don clear you say ah, ah, why you go call me thief you go come be like say na true true i thief na him make sunday come igbowo come outside to say no no no no no no him must stop this thing. since this man after forty-eight hours wey dem give am him no ready to come do the needful to apologize. meaning him dey think say or him believe say i do the thing. say anything, wey i wan do make i do na im chief sunday gbowokon come outside say no since i no kpai anybody i no do dis thing i must drag dis man then dis man must come outside make e come talk wetin im see lọbẹ wey im waru sọwọ alright o oh, my people. Now, so it the tin we be say it e dey reach also oh, onto this level where everybody can they talk about well in case you no know chief sunday igbowo na the man we be say god don't choose to fight for the yoruba nation movement and as e be so everybody ready to follow him because dem believe say this man never disappoint them before before alright oh, now so e con be yoruba nation no going back exactly waiting the happen and exactly waiting the people they talk about all right, my people, if this one are your first time we be say you dey join us onto this channel I beg you now, make now try to dey subscribe to dey share and then to see dey like our job so that everybody wey dey outside too they go benefit for this great one We be say we dey bring come on our side okay as it e be so i wan say a very big thank you and also say bye for now